iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda radiyo ijwi rya amerika mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi mu burundi parike nkuru ya bujumbura yagirije cs umumenyeshamakuru sandra muhoza ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu no gukwiragiza urwango rufatiye ku bwoko ntitubona icaha yari yakoze cotuma afatwa bunyuruzwe mugabo gufata yuko umuntu eh, aca afatwa nk'umumenja eh, nibaza yuko ari ingendo igayitse
uyu ni umunyamategeko metre janvier bigirimana araba n'ivyagateka kazina muntu ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za amerika bwasoze indwi zitatu zari ziheze hari inyigisho zo guhanahana ubumenyi ku basirikare mirongo ine b'abarundi hamwe n'abasirikare b'abanyamerika bakorera mu gisata c'ubuvuzi leta ya perezida w'u rwanda paul kagame kuri uyu wa gatanu yatangaje ko izokwakira abimukira bose ubwongereza uzorungika ku butaka bwayo leta ya burkina faso yahagaritse amaradiyo bbc n'ijwi rya amerika inyuma y'uko atangaje amakuru ku bwicanyi bukabije ishyirahamwe riharanira agateka kazina muntu human rights watch ryavuze ko bwakozwe ku basivili izo zari ingingo nkuru nkuru z'amakuru tubafitiye ido n'ido y'aya makuru ni mu kanya gatoyi ntihagire aho muja muri kumwe na fide niyongabo idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi leta ya perezida w'u rwanda paul kagame kuri uyu wa gatanu yatangaje ko izokwakira abimukira bose ubwongereza buzorungika ku butaka bwayo icegera cy'umuvugizi wa leta y'u rwanda alain mukurarinda yabwiye itororokanizo ry'amakuru ryo mu bwongereza reuters ko leta y'u rwanda ifise ubushobozi bwo kwakira ibitigiri ivyo ari vyo vyose bizoshikirizwa vy'abimukira bazoshika mu rwanda haba ejo canke hirya y'ejo yavuze ko u rwanda rutaramenya amatariki abo bimukira bazorungikirwako canke ibitigiri vyabo alain mukurarinda yatangaje ko mu kiringo c'imyaka ibiri abanebaga umugambi w'ubwongereza wo kurungika abimukira mu rwanda bavugije urwamo mu gihe atayindi nyishu bariko barashikiriza yavuze ko muri iki gihe ubwo rwamo rwarangiye ko bwiwe iyo ngingo ntizokuraho ibibazo vyose yamara yasavye abanebagura iyo ngingo kureka ubwongereza n'u rwanda bakayishyira mu ngiro abajijwe ukugena u rwanda ruzokwishura niyo sentare ijejwe agateka ka muntu y'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya yategeka ko kwirukana abimukira bihagarikwa ubwongereza bukabyihoza mukuru arinda yatangaje ko ubwongereza ari bwo buzoba bwegwa n'ivyerekeye gutorera inyishu ico kibazo yavuze ko atana kimwe bafise bavuga canke banebagura ku bibazo biraba leta y'ubwongereza yatangaje ko niyo ubwongereza bwatsindwa mu masentare u rwanda ruzokubahiriza ingingo zizoba za zafashwe amerika igiye gukura zimwe mu ngabo zayo mu gihugu ca chad vyatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe kwivuna amazi bwa leta zunze ubumwe za amerika pentagon iminsi mikeyi inyuma y'uko washington yemeye gukura abasirikare bayo mu gihugu kibanyi ca niger eugeni mukangusa arabandanya inkuru amerika ifite abasirikare bagera mu ijana bari muri chad mu mugambi wayo wo kurwanya intagondwa mu burengerazuba bwa afurika ingabo za amerika muri afurika zizwi ku izina rya us africom ubu zirimo kwitegura gukura bamwe mu basirikare muri chad ni bamwe mu bari bateganyijwe kuvayo nk'uko generali majoro pat rider ushinzwe itangazamakuru muri pantagone yabivugiye mu kiganiro n'abanyamakuru kuri wa kane yabivuze muri aya magambo iyi ni intambwe y'igihe gito nk'uburyo burimo gukoreshwa mu kongera gusuzuma ubufatanye bwacu mu by'umutekano buzongera gusubukurwa nyuma y'itora rya perezida muri chad ryo ku itariki ya gatandatu y'ukwezi gutaha kwa gatanu umuyobozi mukuru w'ingabo zirwanira mu kirere wa cadi yategetse ingabo za amerika muri uku kwezi guhagarika ibikorwa by'ikigo cy'abasirikare barwanira mu kirere kiri hafi y'umurwa mukuru njamena nk'uko biboneka mu ibaruwa yohererejwe guverinoma y'inzibacyuho kandi yabonywe n'ibiro ntaramakuru bya faransa afp yavuze ko yasabye ingabo za amerika gutanga impapuro zisobanura impamvu ziri ku kigo cya aji kosei cy'ingabo zirwanira mu kirere ariko ko nta gisubizo na kimwe yahawe abasirikare ba amerika bari muri icyo kigo baha imyitozo ingabo zidasanzwe za cadi mu bijyanye no kurwanya iterabwoba batoza kandi umutwe w'ingabo z'indobanure za cadi mu buryo bwo guhangana n'umutwe w'abajihadisite wo muri nigeria boko haramu
abayobozi b'ishyirahamwe mpuzamakungu onu berekanye kuri wa gatanu impungenge zikomeye ku makuru atabaza arushirizaho gutangazwa ku byerekeye ingwano iriko itera yiyongera mu ntara ya darfur yo mu buraruko muri sudani ibindi kuri iyi nkuru na eugene mukankusi ibyo birimo gutuma abadiporomate ba leta zunze ubumwe za amerika batanga impuruza ku gitero gitutumba basanga igitero cyateguriwe hamwe cyagabwa ku mujyi wa el fasher gishobora kuba kiri hafi kuba ibiro by'umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres byabivuze mu itangazo riburira rigira riti igitero kuri uyu mujyi gishobora kugira ingaruka zikomeye ku baturage b'abasivili hari ukwiyongera k'umwuka mubi mu karere gasanzwe kari hafi kwibasirwa n'inzara mu itangazo ibyo biro bya onu byanongeye gushimangira impuruza guterres yatanze kugira ngo hirindwe imirwano muri ako karere abantu byibura mirongo ine na batatu barimo abagore n'abana biciwe mu bushyamirane hagati y'ingabo za sudani saf n'umutwe wa rapid support forces rsf kuva tariki cumi n'enye y'ukwezi kwa kane ubwo rsf yatangiye gukataza yerekeza mu mujyi wa el fasher nk'uko ibyivugira mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu komiseri mukuru w'ishami rya onu ryita ku burenganzira bwa muntu volker turk yanumvikanishije impungenge ze zikomeye ku mirwano ibera hafi y'uwo mujyi miliyoni z'abantu bavuye mu byabo mu gihugu kuva imirwano itangiye mu mwaka ushize hagati y'ingabo za saf za generali fata al burhan n'iz'umutwe witwara gisirikari ziyobowe na generali mohamed hamdan daglo
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi no kuri interineti we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga binini mu burundi parike nkuru ya bujumbura yagirije icese umumenyeshamakuru sandra muhoza aheruka gufatwa ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu no gukwiragiza urwango rufatiye ku bwoko ivyo bishobora guhanishwa igihano cyo gupfungwa burundu pierre claver niyo nkuru adufitiye ibindi kuri iyi nkuru nico gihano ca mbere gihambaye gitegekanirijwe umumenyeshamakuru kubera ivyaha parike nkuru ya bujumbura ikeka ko sandra muhoza yakoze n'ivyaha ubutungane buvuga ko uyu mukenyezi yakoreye mu ruhame ku rubuga ngurukanabumenyi rwa whatsapp ruhuza abamenyeshamakuru n'inzego za leta rwitwa burundi media ikibanza sandra muhoza afungiwemo camenyekanye mu ndwi iheze inyuma y'iminsi itanu akuwe ingozi n'abantu batamenyekanye dufatiye ku makuru aturuka mu muryango wiwe imbere y'uko atwagwa mu ibohero rikuru rya mpimba yabanje kuburanira mu mpisho muri parike ya bujumbura akuwe mu biro by'iperereza nk'uko ijwi ry'amerika ryabyiboneye kuri urwo rubuga umumenyeshamakuru sandra muhoza akoreye ikinyamakuru candika la nova burundi yashikirije icyumviro ku nkuru itari bwemezwe yari imaze iminsi ivugwa ko bamwe mu rwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi boba barahawe imipanga yo kugirira nabi abatavuga rumwe umwe nabo umwe mu bari kuri urwo rubuga yamubajije ati urafize ibyemezo utwereke nk'ingo nka zibiri canke zitatu zayironkejwe sandra nawe yishuye ati hmm, zitanu gusa oya reka ni nyinshi notanga uwundi yaciye yandika kuri urwo rubuga ati nibaza ko vyoba vyiza ababijejwe bakwegereye ukabaha amakuru akwiye vyofasha parike nkuru yamubwiye ko ibyo yakoze bihanwa nk'icyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu gucanishamwo abantu no gukwiragiza urwanko rufatiye ku bwoko igihano gihabwa uwakoze ibyo byaha kirateye ubwoba ishyirahamwe mpuzamakungu rihanira uburenganzira bw'abamenyeshamakuru rsf sadibu marong atwara igisata cya rsf muri afurika yo munsi ya sahara kuri mikoro y'ijwi ry'amerika la détention que nous estimons arbitraire de la journaliste burundaise ati n'ifungwa ridakurikije amategeko na gato ikindi kiduteye amakenga menshi ni uko ibyaha akekwa ko bishobora gutuma afungwa ubuzima bwiwe bwose kuba akamara amazi akumumenyesha amakuru kandi n'ibyo yagirizwa atabyo yigeze akora n'ireme ntanya gusa kuko wewe yashikirije icyumviro bisanzwe ku rubuga rwa bagenzi we ibyo ni ibyaha byama byegetswe ku bo leta ishaka kunumisha cyane cyane abamenyesha amakuru ibaze namwe ntiyariko aranatohoza kuri ya nkuru ariko agaca agerekwa ko intebe ishushe turabyiyamirije ibyo birego bikwiye gukugwaho Les autorités burundaises doivent abandonner les charges qui pèsent contre elles umunyamategeko metre janvier bigirimana yabwiye ijwi ry'amerika ko amategeko y'igihugu arekurira umuntu gushikiriza iciyumviro nawe coba kidahuye n'ivyo ubutegetsi bwifuza ahera ngaho avuga ko gufunga abantu kubera ivyiyumviro vyabo biteye kubiri n'ingendo ya demokarasi n'iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu na cyane cyane ko ari ingendo ihonyanga ibwirizwa shingiro eh, kandi leta ikubahiriza eh, ivyiyumvira abantu bashikirije eh, kuko abantu bose ntibateza kwiyumvira co kimwe ntibateza gukomera amashi eh, ibintu bimukira noneho eh, ibi bintu vy'uko abantu bashikiriza ivyiyumviro eh, mu migwi barimwo cyane cyane ibi vy'ubuhinga ngurukanabumenyi vya whatsapp canke ibindi eh, n'ibintu bisanzwe kugera aho ntitubona icaha yari yakoze cotuma afatwa bunyuruzwe mugabo gufata yuko umuntu eh, aca afatwa nk'umumenja eh, nibaza yuko ari eh, ingendo igayitse ingendo ituma uburenganzira bw'abarundi cyane cyane uburenganzira bwo kumenyesha amakuru eh, bubandanya eh, buhonyangwa umuyobozi w'ikinyamakuru ranova sandra muhoza akorera wewe yatanguye guterwa impungenge n'ifatwa ry'uwo mumenyeshamakuru pascal ndayisenga yemeza ko uwo mumenyeshamakuru yafashwe nk'unyurujwe aha niho komite mpuzamakungu ikingira abamenyeshamakuru cpj ihera mu kwemeza ko iryo fungwa rituma abamenyeshamakuru mu burundi bakora mu bwoba budasanzwe mudoki mumo atwara igisata ca afurika yo munsi ya sahara muri cpj yaganiriye n'ijwi rya amerika ari nairobi muri kenya What offenses has this woman?
yakoze icaha ikihe yarenze ayahe mategeko bafise ivyemezo ibihe ibi ni iterabwoba ririko rirakorerwa abamenyeshamakuru bakorera mu bwoba budasanzwe ni nk'aho leta ibabwiye iti namwe mushobora kunyuruzwa umuryango wanyu ntumenye iyo muri mushobora gufatwa umwanya n'umwanya kandi uburenganzira bwanyu How bugahonyangwa do the rights that you deserve?
mu matangazo ayo mashyirahamwe yashize ahabona aho asabire kugwa ry'uwo mumenyeshamakuru yibutsa ko asanzeyo ubundi mukenyezi mugenzi we floriane irangabiye uwo wewe amaze umwaka urenga afunzwe yakatiwe imyaka cumi bahuriye ku caha co gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu umunsi ni itariki sandra muhoza azoburanishirizwa ko nido nido ntiramenyekana yamara amashirahamwe atanu aharanira agateka k'abamenyeshamakuru mu burundi harimwo ikigo c'abamenyeshamakuru n'irihuza abamenyeshamakuru b'abagore hamwe rero na sendika y'abamenyeshamakuru muri ico gihugu bifuza ko ku munsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru uhimbazwa mu ntango z'ukwezi kwa gatanu utosanga mugenzi wabo mu buroko pyeklave niyo nkuru ku bwijwi ry'amerika urakoze pierre claver tukiri mu burundi leta y'uburundi n'ubuyobozi bukuru bw'ibitaro by'abasirikare mu kamenge basaba leta zunze ubumwe za amerika kubaronsa ibikoresho byo mu bisata by'ubuvuzi bigene bigezweko n'inyubako zijanye navyo kugira ngo ivyo bitaro bibe ibihurumbirwa na benshi iyi nkuru ya radiyo ijwi ry'amerika yateguye ifatanije n'abanywanyi bayo mu burundi murayisomerwa na tiyerive ndayishimiye ubwo ni ubutumwa bwatanzwe n'uhagarariye leta y'u Burundi igihe ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za amerika mu burundi bwasozera indwi zitatu zari ziheze hari inyigisho zo guhanahana ubumenyi ku basirikare mirongo ine b'abarundi bo mu bitaro by'abasirikare mu kamenge hamwe n'abasirikare b'abanyamerika bakorera mu gisata c'ubuvuzi Au cours de nombreuses années à venir, nous continuerons de le prouver. Turi kumwe, bere shoboka.
uwo ni keyite jiriges icariho akaba n'ujejwe ibikorwa n'imigenderanire y'ibihugu mu buserukizi bwa leta zunze ubumwe za amerika mu burundi ibisate bahanahanyemwo ubumenyi mu ndwi zitatu biciye mu gukorera ku vyo umuntu abona kubaga ibikomere kubaga amagufa kwitaho ibibazo by'abakenyezi igisata c'indembe igisata c'isuku mu bitaro hamwe no mu gukora ibikoresho vyifashishwa mu buvuzi biba vyapfuye canke vyagize akabazo no kubibungabunga uwo yarayoboye abasirikare ba amerika yavuze ko umwanya abasirikare ba amerika bamaranye n'abarundi kabaye akaryo ko kungurana ubumenyi umwe wese mu gisata n'ikibanza akoreramwo ivyo bigakomeza n'ubucuti hagati y'ibihugu vyompi Ce que nous avons vu au cours de trois dernières semaines ibyo twabonye muri izi ndwi zitatu ziheze abakozi b'abasirikari b'abanyamerika bo mu gisata cy'ubuganga n'abasirikare b'abarundi barahanahanye ubumenyi mu bijyanye n'ubuhinga n'ishyirwa mu ngiro ryiza ryo kuvura abantu ibyo byatanze umwimbu mwiza aho hari abarwayi magana atatu na mirongo itanu bavuwe hari abahinduriwe amapasuma haravutse abana mirongo itatu n'icyenda ibikorwa mirongo ibiri na kimwe byarafashije gukiza ubuzima bw'abantu biciye mu kubabaga gusubira ibikomere hamwe nk'ukunguranya ubumenyi mu buhinga bushasha bukoreshwa mu gupima mu byumba vyo gupima imigera n'indwara bafatiye cyane ku buhinga bwo gufata amafoto imbere mu mubiri hamwe rero no kuraba uko hotezwa imbere uburyo bwo kurinda no gukwirakwiza imigera yanduza
ku ruhande rwa leta y'u Burundi hariho koroneli barumishe jean marie umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bwo kwivuna basi no gukurikirana abahoze ku rugamba asubiza umunyamerika yavuze ko iyo myimenyerezo yaje kuba inyishu ku bitera ibikehe bikigoye kandi bihanze igisata c'ubuvuzi mu burundi asaba abo bahejeje guhabwa ubumenyi bwo kwitaho abagwayi kubushira mu ngiro umwe wese mu gisata arimwo no kubusangiza abandi mu kugarukira ubuzima bwa kiremwa muntu kuri amerika yatanze ubu butumwa
ego imyimenyerezo irarangiye ariko turashaka gushira ku rundi rugero bino bitaro tuve ku rugero rwa kane tuje ku rugero rwa gatanu turafise vyinshi vya nkenerwa tugikeneye aha ndavuga ibikoresho bigezweho ndatanze ubusabe ndabicishije kuri mwebwe turabasabye mutudodorere kuri leta zunze ubumwe za amerika no ku bagize african command kubera tutarashobora kuronka ibikoresho bitari bike ibyifuzo byacu dufise ntidushobora kubishikako mu gihe tudafise ibikoresho bikwiye kandi bigezweho turafise icyizere ko mu kindi gihe cy'imyimenyerezo nk'iyi tuzoba dushobora kuyikorera ku kubaga umutima ubwonko ibihimba by'umubiri ndetse n'ubundi bufasha mu bijyanye no kuvura indwara zihora zituma turungika abagwayi hanze y'igihugu ibi ni byo gisabo cacu kuri mwebwe
n'umuyobozi mukuru w'ibitaro by'abasirikare mu kamenge generali do brigade dr make n'imburanira yunzemwo ati ibikorwa byo guhanahana ubumenyi ku basirikare ba leta zunze ubumwe za amerika n'ab'igihugu cy'u burundi byogira akarusho gasumbirije mu gihe iyo myimenyerezo yera mu kibanza gifise ibyankenerwa bikwiye mu buhinga hamwe n'inyubakwa zabigenewe byo kugurura amaso abarundi basanzwe bamenyereye gukorera mu bibanza bitarimwo ibikoresho bikwije ibisabwa kandi byotuma ibi bitaro bija ku rugero rwiza haba ku rwego rw'igihugu ndetse n'urw'akarere ni ubwa kabiri heco gikorwa co gufashanya mu gisata c'ubuvuzi hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'igihugu c'uburundi kiba mu gihe mu mwaka uko guhanahana ubumenyi ku basirikare biba rimwe muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane bikazoba inshuro zibiri
tuve mu karere k'ibiyaga binini dukubitire muri afurika mu burengero aho leta ya burkina faso yahagaritse amaradiyo bbc n'ijwi rya amerika nyuma y'uko atangaje amakuru ku bwicanyi bukabije ishyirahamwe rihananira agateka kazina muntu human rights watch ryavuze ko bwakozwe ku basivili hari mu cegeranyo iryo shyirahamwe ryashyize ahabona ejo ku wa kane ku bwicanyi bukabije yavuze ko inteko za leta ya burkina faso zakoze ku basivili umuvugizi wa leta ya burkina faso ajejwe gutangaza amakuru donsira miriam corine sanu mu ijoro ryo ku munsi wa kane yavuze ko ayo maradiyo yombi uko ari abiri azohagarikwa mu kiringo c'indwi zibiri yaragabishije ayandi maradiyo kwirinda kuvuga ku bwicanyi ishyirahamwe human rights watch ryavuze ko bwakozwe n'inteko za leta y'ico gihugu hisunzwe icegeranyo ishyirahamwe human rights watch ryasohoye ejo ku wa kane igisirikare ca leta ya burkina faso carishe abasivili amajana abiri na mirongo ibiri na batatu barimwo abana mirongo itanu na batandatu mu mihana y'abanyagihugu bagirizwa ko bakorana n'abagwanyi b'intagondwa z'abayisilamu ibinyamakuru byo mu bice bitandukanye byo ku isi byaratangaje amakuru kuri ubwo bwicanyi harimo itororokanizo ry'amakuru ryo muri amerika associated press iradiyo bbc ntiyishyuye igihe yari isabwe kugira icyo ivuga ku ngingo ya leta ya burkina faso ijwi rya amerika ryaranebaguye bikomeye ingingo ya leta y'icyo gihugu yo guhagarika ibiganiro vyayo mu kiringo c'indwi zibiri yariyamirije kandi ingingo y'icyo gihugu yo guhagarika imirongo yose ya internet no guhagarika gukoresha urubuga rwayo byongeye ijwi rya amerika ryari yamirije ingingo y'urwego rw'igihugu rugenzura itangazamakuru yo guhagarika buno nyine ibiganiro byose byaryo ku birego ku ihonyangwa ry'agateka ka muntu rikorwa n'inteko za leta ya burkina faso ku basivile ivyo birego vyatumye ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika n'ishirahamwe mpuzamakungu onu bisaba gufasha gukora itohoza ryigenga umuyobozi mukuru w'imfatakibanza w'ijwi rya amerika john lipman yaratangaje ko iradiyo ijwi rya amerika ihagaze ku vyo yatangaje kandi izobandanya gutangaza amakuru y'ukuri atahahengamiye kuri ico gihugu yavuze ko ijwi rya amerika rigendera ku mugambi wo gushikiriza amakuru y'ukuri atahahengamiye kandi yuzuye yavuze ko kubera izo mvo basaba leta ya burkina faso guhindura ingingo iteye y'amakenga yafashe john lipman yatangaje ko mu gihe amakungu ariko yitegurira guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru mu kiringo c'indwi imwe ingingo ya leta ya burkina faso yafashe yo kugiramira igikorwa co gutangaza amakuru mu bwigenge ari akandi karorero kerekana ko ijwi rya amerika ritegerezwa kubandanya rishyira imbere umugambi nyamukuru wayo ubwigenge bw'itangazamakuru ni ikintu gihambaye cyane voice of america ijwi rya amerika rihuza abantu diaspora radiyo ijwi rya amerika i washington dc muri leta zunze ubumwe za amerika isura ya mbere mu rubanza rw'uwahoze ari umukuru w'igihugu donald trump i new york yagarutse muri sentare kuri uyu wa gatanu ababuranira trump nibo bariko bamubaza ibibazo thomas kamirindi yakurikiranye iyi nkuru uyu mutangabuhamya yahamagajwe n'umushinjacyaha yitwa david peka umukambwe w'imyaka mirongo irindwi n'ibiri y'amavuko yari afite ikinyamakuru cyitwa national inquirer yari amaze iminsi itatu asobanurira urukiko uko yakoranye na trump igihe uyu yiyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri make peka yavuze ko yasezeranyije trump kumubera amaso n'amatwi agakurikirana impuha zose n'amakuru yose byashoboraga kwangiriza trump we akamuvuga ibigwi abo bahanganye bo akabandikaho ibibi gusa muri urwo rwego yemeza ko bakoranaga na trump bya hafi bakumvikana ku buryo bwo kugura amakuru yashoboraga kuba igisebo kuri trump ariko ikinyamakuru national inquirer ntikiyatangaze basinyaga amasezerano n'abayagurishije ko nta kindi kinyamakuru bafite uburenganzira bwo kuyaha babyita catch and kill mu cyongereza bishatse nko kuvuga gukacira no kwica muri abo bantu harimo abagore babiri karen mcdougal na stephanie clifford uzwi cyane nka stormy daniels bavuga ko bigeze kuba amahabara ya trump ubushinjacyaha bwo ku rwego rwa leta ya new york iri mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika buvuga ko kubishyura byari uburyo bwo kubuza rubanda kumenya amakuru mabi kuri trump busobanura rero ko byari bigamije kuyobya no gushimuta amatora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu umutangabuhamya david peka yemeye gukorana n'ubutabera ijana ku ijana nta na kimwe asize inyuma nabwo bumwemerera ko butazamugerekaho icyaha arangije kuvuga ku ruhande rw'umushinjacyaha peka ari noneho mu maboko y'abavoka ba trump ku munsi wa kane amaze imbere y'urukiko batangiye kumuhata ibibazo biganisha ku gutesha agaciro ubuhamya bwe bimwe bigamije kwerekana ko ibyo yakoranye na trump byari nk'umuco mu kinyamakuru cye national inquirer mbere ya trump yabikoreye n'abandi bantu bazwi cyane nk'icyamamare mu bya sinema arnold schwarzenegger peka yemeye koko ko mu bihumbi bibiri na gatatu ubwo schwarzenegger yiyamamarizaga kuba guverineri wa leta ya california batanze amadolari ibihumbi bagura kandi bica amakuru y'abagore bashakaga gushyira ku karubanda bemeza ko bigeze kuba amahabara ya schwarzenegger uyu yaje gutorwa ategeka leta ya california iri mu burengerazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika kuva mu kwezi kwa cumi na kumwe ibihumbi bibiri na gatatu kugera mu kwa mbere ibihumbi bibiri na cumi na rimwe mu rukiko impande zombi ntiziterana amagambo ku buhamya bwonyine gusa urugero iyo avoka wa trump amuvuga amwita perezida trump umushinjacyaha uyu munsi yahagurutse abwira umucamanza ati mutubwirire aba bantu ko iyi nyito atari yo trump ntiyari perezida mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu igihe yakoraga ibyaha tumurega kumwita perezida rero bishobora kuyobya urukiko umucamanza yamuhaye ukuri bivuze ko muri uru rubanza abavoka ba trump batagomba kongera kumwita perezida trump hagati aho trump agomba kuba yicaye mu rukiko gusa ntacyo yemerewe kuvuga akunze gutangariza rero abanyamakuru icyo atekereza mbere yo kwinjira cyangwa iyo asohotse uyu munsi mbere yo kwinjira mu rukiko yifurije umugore we melania isabukuru nziza y'amavuko ye ati byari kuba byiza iyo nza kuba ndi kumwe nawe none ndi hano mu rukiko mu rubanza rurimo amariganya yinubiye kandi ko mu cyumba cy'iburanisha haba hakonje cyane ati umenya babikora ku bushake
urakoze urakoze thomas kuri iyo nkuru tugume muri leta zunze ubumwe za amerika umushikiranganji wa leta zunze ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu anthony blinken uyu munsi yagabishije ubushinwa ku mfashanyo buha uburusiya frederic ngundikija dufite ibindi kuri iyi nkuru blinken uyu munsi ku wa gatanu yavuze ko amerika itewe amakinga n'imfashanyo ya gisirikare ubushinwa buha uburusiya yaboneyeho akanya ko kugabisha abategetsi barongoye ubushinwa ko leta ya amerika ishobora kubafatira ibihano blinken yashikirije ubwo butumwa ari mu bushinwa nyuma yaho abonaniye na perezida w'ubushinwa xi jinping hamwe n'abandi bategetsi bakomeye b'icyo gihugu cari igihe c'inama yabahuje yari kwiga ku bibazo bitandukanye ivyo bihugu bibiri bidahuriyeko ikibazo nyamukuru kiraje ishinga leta ya amerika nk'uko blinken yabishikirije n'ubuhinga hamwe n'ibikoresho uburusiya bwifashisha mu gukora ibigwanisho vyo mu ntambara burimwo muri ukraine amerika ivuga ko butangwa n'ubushinwa blinken yagize ati nabwiye perezida xi ko mu gihe ubushinwa buduhagarika iyo nyifato twebwe tuzoyihagarika abategetsi ba leta y'amerika bamaze indwi zitari nke bagabisha ko bashobora gufata ingingo zizotuma inyifato y'ubushinwa yo gufasha uburusiya gukomeza ingwano yabwo muri ukraine ihagarara gushika ubu ntawuzi aho leta y'amerika izoshika mu gufatira ibindi bihano ubushinwa inyuma yaho ifatiye ingingo ibuza amabanki yo muri amerika gukorana n'icyo gihugu yamara izindi ngingo zifatiye ku butunzi zishobora no kubangamira ubutunzi bwa amerika ubushinwa burahakana ko bufasha uburusiya mu bijanye n'igisirikare buvuga ko ikintu cyonyine buriko burakora ari ukubandanya amasezerano y'ubudandaji ifitaniye n'ico gihugu perezida xi jinping ntiyagarutse ku ngwano hagati y'uburusiya na ukraine ahubwo yashigikiye ku kamaro gahambaye ko kubandanya kunagura imigenderanire hagati y'amerika n'ubushinwa perezida xi yagize ati ubushinwa na leta z'ubumwe za amerika bikwiye kuba ibihugu bikorana neza aho kuba ibihugu bihiganwa bikwiye kuba ibihugu bifashanya mu guteza imbere imigambi yabyo aho kuyibangamira bikwiye kuba ibihugu vyama biriko birondera umwumvikano n'uburyo bwo gukemura amatati hagati yabyo aho kwama biriko biragwana iyo nama hagati ya blinken na perezida xi ntiyari yatangajwe imbere y'igihe ariko yari yitezwe naho leta z'ubumwe za amerika n'ubushinwa bibandanya kuganira hari ibibazo bitari bike gushika ubu bitarumvikanwa ko ivyo birimwo amatati ku vyerekeye ubudandaji hamwe n'umwumvikano muke ku bijanye n'intara zimwe zimwe
mukanya tugiye kubasezera mu biganiro twari tubafitiye muri uyu mwanya yamara imbere yaho reka dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize amakuru twabashikirije leta ya perezida w'u rwanda paul kagame kuri uyu wa gatanu yatangaje ko izo kwakira abimukira bose ubwongereza buzorungika ku butaka bwayo naho mu burundi parike nkuru ya bujumbura ya girigicese umumenyeshamakuru sandra muhoza aheruka gufatwa ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu no gukwiragiza urwango rufatiye ku bwoko ku bindi byerekeye burundi leta y'uburundi n'ubuyobozi bukuru bw'ibitaro by'abasirikare mu kamenge basaba leta zunze ubumwe za amerika kubaronsa ibikoresho byo mu bisata by'ubuvuzi bigezwe ko n'inyubako zijanye nabyo kugira ngo ivyo bitaro bibe ibihurumbirwa n'abantu benshi naho ku byerekeye burkina faso leta yahagaritse amaradiyo bbc n'ijwi rya amerika inyuma y'uko atangaje amakuru ku bwicanyi bukabije ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu human rights watch ryavuze ko bwakozwe ku basivili aha rero niho durangirije amakuru n'ibiganiro tuba tubafite kuri iyi saha tubifurije ibihe byiza tubatumira no kubandanya mudukurikirana kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika mu kurindira mwese mugire ibihe byiza mururanirwe
amerika yabaye si protect you radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu